Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundiro mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa kane itariki mirongo itatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkundikije amashure y'abigenga adashikana ibice mirongo ibiri ku ijana ku bamenye twategerezwa kuyugara uyu ni janviere ndirahisha umushikiranganji w'indero n'inyigisho y'imyuga avuga ku ngingo nshasha ubwo bushikiranganji bugiye gutangura gufatira amashure yigenga ubwo buryo bwo gufuta ngo muri prive ngo ntibamenye kandi ata mwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwiyigira akamenya canke akayoberwa kandi kuyoberwa si icaha birashika umwana akayoberwa mugabo ishuri ntiyo kibizira uyu nawe ni gilbert beko njangwa umwe mu baserukira imbere y'amategeko amashure yigenga inkuta kimwe n'inkuru yerekeye ububibe hagati y'u rwanda na kongo rwugaye ku modoka z'amakamyo hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'ibibondo bifunganywe n'ababyeyi babyo turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko iyi mbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana aloyize umwanya ni wawe urakoze frederic turahera mu gihugu kibanya abacamanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe bazosasa mu rubanza n'umunyekongo jean pierre bemba mu kwezi kuza kw'icenda ku vyaha yagirizwa vyo guha igifukamunwa ivyabona mu rubanza rw'ivyaha vyo mu ntambara yakurikiranywa n'iyo sentare iyo vyashikirijwe ku munsi wa gatatu ejo niyo sentare ifise icicaro irahe mu gihugu c'ubuholande iyo sentare itekanya kumuburanisha ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda hamwe n'abandi babiri bagirizanywa nawe nk'uko sentare yabishikirije bemba inyuma yaho yejejwe ku vyaha vyo mu ntambara yaciye atahuka mu gihugu ciwe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ariko kandidatire yiwe yaranswe ubu akaba yahisemo guca yitura ubutungane ntibiramenyekana rero nimba bemba azosubira irahe kuburana kuri iyo sango asabwa ko niyo sentare chanselier w'ubudage angela merkel yarashitse muri senegale ku munsi wa gatatu ejo mu rugendo atanguye muri afurika y'uburengero aho ubudage buvuga ko bwifuza ku iterambere rya afurika cyane cyane muri ako karere rizotuma bimukira bahungira mu buraya bagabanuka kandi bifashe no kurwanya iterabwoba inyuma ya senegale na Ghana Merkel azoja muri Nigeria aho azobonana n'umukuru arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'uburengero ECOWAS Jean Claude Kasi Bru uru rugendo rwa Merkel rukurikiye rw'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Theresa May yarimwo muri Afurika urugendo rwari rugamije kurondera amasezerano mashasha yerekeye ubudandaji mu gihe ubwongereza buriko bwitegurira kuva mu muryango w'ibihugu vya Buraya imisi yo kwibuka no kunamira senatere wa leta z'ubumwe za amerika john mccain byatanguye ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca phoenix muri leta ya arizona avukamo inyuma yo kumwibuka muri ico gisagara ca phoenix ejo kuwa gatanu ikiziga ciwe kizoca gitwarwa n'indege ku cyicaro cy'inama nshingamateka aha i washington aho yari amaze imyaka mirongo itatu n'ibiri arangurira amabanga y'ubukenguzamateka inyuma y'imisa yo kumusabira izobera muri katedrale katolika ahi washington ku munsi wa gatandatu aho barack obama na george walter bush bahoze barongoye amerika bazoshikiriza amajambo ikiziga ca makene kizoca gishingurwa ku munsi w'imana ku ishure riri mu gisagara ca anapolis ni muri leta ya maryland aho yakurikiranye ivyigwa vya gisirikare makene yitavye imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe n'indwara ya kanseri yo mu bwonko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hasere gitangaza ko imiliyoni zine z'abana b'impunzi ku isi batiga ibituma akazoza kabo hamwe n'ak'imiryango babamwo kaba kabi cyane ibyo bikaba biri muri raporo icyo gisata giheruka gusohora HCR imenyesha ko ku isi hose hari impunzi zababa imiliyoni mirongo ibiri muri bo abarenga igice cya kabiri akaba ari abana ico gisagara gihamagarira ico gisata gihamagarira amakungu gushira uburyo bw'amafaranga mu kwigisha impunzi z'abana kandi rigasaba abatanga imfashanyo kongereza amafaranga afasha ama leta yakiriye izo mpunzi kugira hatezwe imbere ibijanye n'inyigisho umunyamabanga mukuru wa onu nawe antonio guterres yashikirije amakenga ku munsi w'ejo wa gatatu ko ibintu bishobora kumera nabi cyane mu ntara ya idlib muri siriya mu gihe hogabwa ibitero vya gisirikare leta ya perezida bashar al assad ifashijwe n'uburusiya yavuze ko itekanya guhanagura akarere ka nusra karimwo abarwanyi mu kwezi guheze ako karere karanzemwo ibitero by'indege bituma haba amakenga ko hagira habe nk'ivyabaye mu bisagara vya aleppo hamwe no mu buseruko bwa guta abantu bashika ku miliyoni zitatu ba mu buraruko bushira uburengero bwa idiribe barimwo abarenga imiliyoni zibiri bahunze bava mu bindi bice vya siriya univuga ko abarenga imiliyoni zibiri bakeneye imfashanyo kandi amashirahamwe atanga imfashanyo akaba ngo yiteguye gufasha mu gihe vyoyangara leta z'ubumwe za amerika nayo yatangaje ku munsi wa gatatu ejo ko raporo ya onu yasohotse yerekana ko bishoboka ko hoba uh, harabaye ibyaha byo mu ntambara mu gihugu ca yemen kandi biteye amakenga impande zirwana zigasabwa kwirinda ubwicanyi ku munsi wa kabiri intumwa za oni zatohoje muri yemen niho zashikiriza ko impande zose zirwana zakoze ibyaha byo mu ntambara mu kugaba ibitero by'indege gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no gushira abana mu gisirikare
urakoze aloyize ku makuru uhejeje kudushikiriza haragiye guhera hafi indwi yose urubibe rwa rusizi ya kabiri ihuza u rwanda na kongo rwugaye ku modoka z'amakamyo zitwara imizigo ivyo birabandanya kugira ingaruka ku bashoferi b'ayo makamyo umumenyesha makuru wacu temistokle mutijima yarishikiye kuri urwo rubibe maze adutegurira iyi nkuru tumutega amatwi ugeze ku mupaka wa rusizi ya kabiri kuri ubu urasanganirwa n'imirongo miremire y'amakamyo haba ku ruhande rw'u rwanda ndetse n'urwa kongo kugeza ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu izari ziparitse ku ruhande rw'u Rwanda honyine twabwiye ko zarengaga mirongo inani uyu mupaka ufunze kuva ku wa kane w'icyumweru gishize ubusanzwe ukoreshwa n'imodoka nini z'amakamyo zitwara ibicuruzwa ziturutse mu bihugu by'u Rwanda Uburundi Kenya Tanzania na Uganda zibijyana i Bukavu no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo abaturage bawufunze bavuga ko barambiwe kubeshywa na leta yabo ko uwo muhanda uzakorwa bavuga ko imirimo yo kuwukora yari yaratangiye ariko iza guhagarara hakozwe agace gatoya yewe nta n'imiyoboro y'amazi ikozwe bityo akaba arimo kubasenyera ndetse agatwara ubuzima bwa bamwe muri bo aba bati muribaza ngo kuki twafunze umuhanda abantu bari bamaze kurambirwa hashize imyaka irenga itatu bubaka agace gatoya katarengeje ibirometero bibiri na metero magana arindwi ibyo byabaye handi ku isi mu gihe yari umuhanda uhuza kongo y'uburasirazuba u rwanda ndetse n'uburundi batubwiraga ko bizafata amezi atandatu ariko dore ubu hashize imyaka itatu umuhanda warangiritse ahubwo abantu barimo gutwarwa n'amazi kuko yabuze aho anyura nibarangiza imiferege rero ndetse n'ikiraro abo baturage bavuga ko batiyumvisha ukuntu umuhanda wabo urimo yinjiriza igihugu amafaranga menshi ariko ukaba udakorwa kugeza ubu uyu ati barabara njo barabara ya kwanza mu province kuingiza uyu muhanda ni wo wa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi kurusha iyindi yose yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ariko tubabazwa n'ukuntu ari nabo bakomeza kwirengagiza mu yindi yose nibadukorera umuhanda rwose ntabwo kuva ku rusizi rwa kabiri kugera kwa majoro vangu harengeje ibirometero bitanu ariko se ni gute bifata igihe kingana gutyo umuhanda udakorwa icyo badafite ni ubushake ariko ntibabuze amafaranga uburyo aba baturage bafunzemo umuhanda babaye nk'abawucamo kabiri muri karitsiye ya ndendere bashyiraho ikiraro gikoreshwa n'abanyamaguru gusa ahandi nyuma bahafungisha kontineri y'imodoka yashaje bivuze ko yaba imodoka zari zivuye bukavu zishaka kwambuka mu rwanda zaheze inyuma y'aho bawuciriye izivuye ku ruhande rw'u rwanda nazo zihera inyuma y'iyo kontineri ku bari batwaye amamodoka n'abatandiboyi babo batangiye guhura n'ingaruka z'iki kibazo aho ubu tugiye kuhamara iminsi irindwi ntituzi icyo twakora ubu turicaye gusa kugeza n'ubu amafaranga yadushiranye ubuzima bura burakomeye turasaba leta ya kongo ko yadufasha tukabashyikiriza imizigo yabo natwe tugataha iwacu kujya gushaka ibyo kurya ni ugutega kandi ubwo amafaranga nayo eh, yagiye ashira n'akazi ntabwo kagenda cyane no ku ruhande rw'abakire na- nabo ntabwo amamodoka yabo ari gukora ubu turaparitse mbega ni ikibazo cyane no ku bakeneye ibicuruzwa aha hantu turi dufite ikibazo cy'iki nta matwa leta ahari nta hantu umuntu ajya koga ibyo kujya kubibona ni shida amafaranga yarashize ni ya nzara nyine iriko iraturira hano inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u rwanda zatubwiye ko zirimo kuganira na bagenzi babo ba kongo kugira ngo uyu mupaka wongere ufungurwe bwana kayumba efuremu ni umuyobozi w'akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ejo habayeho kuvugana n'ubuyobozi ku ruhande rwa kongo bemera ko bagiye gukemura icyo kibazo vuba Eh, wenda twizera ko kino kimwe gishobora gushira cya- cyakemutse ariko bavuga bakibonaga nabo nk'ikibazo ki- cyihutirwa kubera ko eh, umujyi wa bukavu ntabwo uri kugerwaho n'ibicuruzwa by'ibanze icyakora bigaragara ko ibi biganiro bidashobora gutanga igisubizo cyihuse hagendewe ku buryo intumwa ya guverineri wa kivu y'amajyepfo yakiriwe n'abaturage bafunze uyu muhanda ubwo yaraje kubagezaho ibyo yatumwe bwana jean claude mubarama usanzwe ashinzwe imirimo ya leta mu biro bya guverineri yijeje abo baturage ko imirimo yo gukora uyu muhanda igiye kwihutishwa gusa bo batsimbaraye ko nta modoka n'imwe igomba gutambuka mu gihe imirimo yo kuwukora itarasubukurwa ndetse yarenze agenda nta kirakorwa uyu mupaka wa rusizi ya kabiri urimo inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u rwanda zivuga ko ukoreshwa cyane mu buhahirane ndetse abaturage bamaze igihe basaba ko amasaha ukora yakongerwa kuko kugeza ubu ufunga isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba mu gihe rero waba ukomeje gufungwa bikumvikana ko ingaruka zakomeza kwiyongera cyane cyane ku birebana n'ubucuruzi atari no ku rwanda na kongo gusa ahubwo n'akarere kose temistokle mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo abaserukira imbere y'amategeko amashure yigenga bariyamiriza ingingo yo gufuta amashure adashikana ibice mirongo ibiri kw'ijana mu bibazo vya leta bitandukanye abo baserukira ayo mashure babona ko iyo ngingo y'umushikiranganji itisunga amategeko y'igihugu kandi yari kubanza kumvikanwa ko n'abo yega ivyo babivuze mu gihe ubushikiranganji bwemeza ko bugiye gufuta amashure yigenga yaronse ubusa kw'ijana mu bibazo vya leta ayandi nayo atashikanye mirongo ibiri kw'ijana hagafutwa umwaka w'indwi w'ayo mashure nayo ayegamiye leta atashikanye mirongo itatu kw'ijana hagiye kuyobozwa abayobozi b'ayo mashure ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi ry'amerika hemonzi imana ari i bujumbura mu burundi mu ngingo umushyikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga yafashe kugira ateze imbere ubumenyi bw'abanyeshuri ni uko amashuri y'abigenga adashikana ibice mirongo ibiri ku ijana mu bibazo bya leta aca yugagwa mu gihe mu mashuri yegamiye leta aho ho ayadashikanye ibice mirongo itatu ku ijana aca habogozwa abayobozi b'ayo mashuri janvier ndirahisha arongoye ubwo bushikiranganji afatiye ku mwimbo wavuye mu kibazo y'uburenganzira abanyeshuri kuja mu gice ca kabiri c'amashure shingiro umwaka wa bibiri na cumi n'umunani yemeza ko ibihano vy'amashure yigenga bigiye kuja mu migwi ibiri amashure y'abigenga adashikana ibice mirongo ibiri ku ijana ku bamenye twategerezwa kuyugara ariko kubera ko hariho abo usanga atari umunyeshuri n'umwe yamenye nico gituma twafashe ko tuyaca mu migwi ibiri hariho ayo dufatira ko eh, tukugara igice cya kane c'ishure shingiro ni ukuvuga umwaka w'indwi n'umunani n'uw'icenda ikindi gice eh, ni uko duca dufata uwundi mugwi w'abagerageje nabo tugaca tubaha imyaka ibiri yo kwisubirako yo kunagura ibikorwa byabo tugaheza tugaca twugara ishure ryo mu windwi bamwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga barababazwa n'iyo ngingo gilbert beko njangwa umwe muri abo avuga ko atumva ingene ishuri ryohogwa ukuyoberwa kw'abanyeshuri kandi amashuri yigenga yigamwo abanyeshuri baba bananiwe mu mashuri ya leta iyo umwana ayobewe akayoberwa ari abana baje bayobewe bavuye muri leta bagaca bamenya ari bake muri prive umushikiranganji aca afuta ishuri kandi abayoberwa muri leta amashuri atamenyesha muri leta exame d'etat canke izindi test z'igihugu hoho yirukana umudirekiteri none ubwo buryo bwo gufuta ngo muri prive ngo ntibamenye kandi ata mwarimu yigira umwana ata shuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwiyigira akamenya canke akayoberwa kandi kuyoberwa si icaha birashika umwana akayoberwa mugabo ishuri niyo kibizira aho rero amashure y'abigenga yaheze ayafuta abo baserukira amashuri yigenga basaba ko iryo tegeko ryosubirwamwo rikisungwa ayandi mategeko agenga igihugu gilbert bekonjangwa asaba ko amategeko ashingwa n'ubushikiranganje bw'indero yoshyirwaho habanje kubazwa abegwa n'ayo mategeko icyo kibazo ari ikibazo cyobanza kikigwa mu nama y'abashikiranganje hanyuma itegeko rigasohoka rikagenda mu nama nshingamateka iryo tegeko rimaze kubaho rero rigashyirwako n'umukono umukuru w'igihugu kugira ngo ibyo bintu bitomoke ntihagire abasubira guta umwikomo ku mushikiranganji muri iyi myaka hari icyuka kibi cyane hagati amashuri y'abigenga n'ubushikiranganji bw'indero twifuza yuko abaserukira amashuri imbere y'amategeko bobonana neza n'umushikiranganji n'abandi bo muri minisiteri bakumvikana neza ingingo zumvikanywe ko zoshobora gutuma amashuri abandanya neza amashuri y'abigenga arenga mirongo itandatu niyo amaze gufutwa kubera iyo ngingo y'umushikiranganje w'indero mu gihe muri uno mwaka hataramenyekana igitigiri cy'amashuri azofatwa n'iyo ngingo amanota mirongo irindwi ku majana abiri niyo yafatiwe ko ku bakoze ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro ayo mu mashuri atunganya ivyigwa by'ubuhinga n'ayategura abigisha abandi eka mbere n'ayafise uburaro abanyeshuri barekuriwe kwigamwo n'abaronse amanota angana n'ijana na cumi ku majana abiri mu kibazo ca leta gikorwa n'abanyeshuri barangije umwaka w'icenda i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika ejo ku munsi wa gatatu abana batandatu bararungitswe icese mu kigo cy'ibohero biyongereye ku bandi barenga icumi mu kiringo cy'umwaka abarongoye iryo bohero basaba abagira neza kubandanya babafata mugongo kuko abana barerewe mu gasho bahura n'ingorane nyinshi n'inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse ari mu burundi nyine biratunezera rwose iyo abana bahise babadukura ko bakabatwara kubera umwana amubanye mu ibohero si byiza ngaha abaje kugufunga si byiza ko umwana umugumana uyu ni umwe abakenyezi bafungiwe mu ibohero rikuru ry'ingozi umwana wiwe ari muri abo bana bagira barungikwe hanze y'ibohero devota asingira nkabo umuyobozi w'iryo bohero ati ikibanza c'umwana si mu gasho amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka itatu umuntu aca amusohora dufise abana batoyi bashika mirongo ibiri ubu bagira batwara abana batanu haca hasigara abana cumi na batanu we nk'abayobozi b'ibohero igikorwa turagishima cyane kuko umwana ntabafunzwe nisanzwe bafunze umubyeyi ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakurire ngaha kuko mu ibohero saha abana naho wakoze cyane ababyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana uyu yarahatungiye abana babiri nasaba imana ati imana yo mpagafuma babajyana mu iriro nkasigara ndi umwe bararya ubugari ubugari bwonyine bakaburya ku biharage nta magara meza bari bafise oya kayi ntibashobora aho karonka uri mu ibohero boronka kayi babandikira ubugari n'ibiharage banje bari bamaze gukura rasiyo bampa ntiyashobora kubatosha barya cyane
ntabwo magara mangahe amagarama atatu n'itanu y'ibiharage n'atatu n'itanu y'ubufu ayo yobahaza mu ijoro no ku murango umwana ntuzi yuko ari kuri nyina aguma ashaka kurya abandi babyeyi twaganiriye bashimangira cyane cyane ku ndero y'abana atari nziza mu ibohero usanga umwana afite ibintu akenera ntabironke ubwa mbere abana barakenera utuboga kugira ngo bashyire ku ibyo biharage baturose hanyuma icya kabiri abana barakenera ubuyi kandi icya gatatu umwana kugira ase neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhu ubutu k'umunyororo ntashobora kuronka impuzu yo kwambika umwana ikirengeye ibyo byose rero indero y'umwana nayo n'intangere irakenewe kuko ngaha no kuri mu ibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cyane mu ibohero urabona biva mu mihingo itandukanye umwe wese avuga umugore avuga icyo yishakiye wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe hanakivuga mu mengo ni cyiza usanga oya hasi heza abo bana bavuye mu ibohero baca bajanwa kureregwa mu kigo mfata kibanza cya fondation stam kiri mu ntara ya ngozi basanzeyo abandi bana cumi na babiri bahaje kuva mu mwaka uheze eric nimubona arongoye ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimwo abo bajana imiryango bakomokamwo hakaba n'abandi bagumana abo bishoboka turabarandarira imiryango yacu bajana mu miryango yabo hariho n'abandi kubera icyaha umubyeyi aba yasize akoze ku gatumba atamuntu ashobora kumutora kubera ibintu ujya mugana bavuga ati umwana w'imbere wazira ubwonko bwa nyina hari n'ababyeyi babo ntibabyishimira tubasubije iwabo kubera baba bafise umutima uhagaze kubera ati umwana wanjye baza bamugirira nabi kubera cya cyaha nakora abo baba bavuye mu ibohero niyo bashyitse mu bigo biragoye kubaha indero kakunze claudia yizivye inyifato n'imibano niwe akurikirana abo bana kubw'ico kigo bashikiramwo usanga abo bana kenshi bafise inyifato yo kwiheba bakora bavuga ibyo bagombye nta ndero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye umwana ugasanga afise ibibazo nyine byo mu mutwe ugasanga ntatahura ugasanga no gusubira agasubira inyuma kubera urumva aba yugaranye ntagerageza kumugira umwana afise inyifato nziza mu byo bafasha abo bana ahanini harimwo kubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ivyo harimo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri ico kigo bashikiramwo haca ari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nk'uko tuvyiganirwa nareke nimubona akirongoye administration yoduha nka tere aha nyene hafi kugira nka tere twebwe twubake aha tura- aha turi turapanze kavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyangwa nabo nyene bashobora kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere kugira twubake kugira turonke ahantu tuba hiwacu igihugu c'u burundi gifise amabohero yose hamwe cumi na rimwe abagabo n'abakenyezi baba ukwabo abo bana baba mu mabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo babaje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi fidelite yishatse ijwi rya amerika tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro c'ubuzima uyu munsi turavuga ku ngwara ya autism jeni mukankusi ah, araganira na muganga leonard kagabo akurikirana abarwaye iyo ngwara akaba kandi yarayikoreye ubushakashatsi aho yiga muri kaminuza mu gihugu ca canada tubatega amatwi uyu munsi turaganira ku ndwara ya autisme muganga leonard kagabo wiga muri canada hakaba yita ku barwayi b'iyo ndwara ya autisme araduha ibisobanuro muganga kagabo mbahaye ikaze ku ijwi rya amerika murakoze ejeniya mbaje gusuhuza abakunzi b'ijwi rya amerika Ya, nk'uko bivuze rero nita ku barwayi bafite icyo kibazo cya autisme nkaba nkora n'ubushakashatsi muri iniverisite imwe yaho ngaho muri canada iyi ndwara ya autisme ni indwara ki indwara ya autisme ubundi ni indwara irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi ni indwara irangwa no kwivana mu muryango ukivana mu muryango we ukiberaho ku giti cyawe ukigunga ikindi kiranga cy'ingenzi irangwa n'ikibazo cy'ururimi mu ndimi z'amahanga babyita trouble du langage ndumva ari uko nayivuga Eh, ikaba itangira kenshi ahanini iyo umwana afite imyaka itatu ikindi nayivugaho ni uko ari indwara ifata abahungu cyane kurusha abakobwa tugarutse gato kuri icyo kibazo cy'ururimi kuvuga umwana ntavuga Eh, ku kijyanye n'ururimi akenshi abo bana nta nubwo navuga ko bavuga gusa iyo babitayeho hakiri kare ururimi rushobora kuza abafite ururimi rwo kuvuga ariko ntirusohoke uramutse umubajije ikintu ashobora kugusubiza oya iyo mubajije ikibazo subiramo uko wakivuze ni nk'aho ari akasuku noneho birumvikana ashobora kuba ariyo mpamvu yiheza nk'uko watubwiraga ko kimwe mu bimenyetso kibigaragaza ari uko yikura mu bandi hanyuma wavugaga ko bigaragara umwana akiri mutoya umubyeyi abibonye yakora iki kugira umwana ufite otizima mu muryango ni ikibazo gikomeye sinavuga ngo ababyeyi ngo bakora ibiki aramutse abonye umwana we afite icyo kibazo afite ibyo bimenyetso ni ukwihutira ku- kugera kwa muganga hano mu bihugu byateye imbere nka canada n'uburayi bafite amasantere akomeye yita kuri abo bana ariko numvise ko no mu bihugu bya afurika na aziya izo santere zirimo zi- ziravuka ari nyinshi ariko inama nabagira ni ukujya kwa muganga baramutse badafite ibigo bibitaho bakamuha amahugurwa y'uko yamufasha ariko ateganya kuzamujyana muri santere yita kuri abo bana bafite ikibazo cya autism kuko we ntiyamushobora ahubwo nawe bishobora kumuviramo n'ubusazi no guta umutwe umwana ashobora kwigunga kubera ko adakunda gukina n'abandi cyangwa se kubera ko ari wa muntu ushaka kwikorera utuntu twe wamenya ute ko yigunze kubera ko afite autisme navuze ibimenyetso biri uko byo bigomba no kugaragara ariko umwana ufite autism agira urukomatane rw'ibimenyetso byinshi cyane muri byo iby'ingenzi ni ukwikura nyine mu bantu ukabona bigunze ikindi ni uko we uburyo aba abona isi tubamo aba afite isi yihariye ikindi ni umwana udakunda kwegera abandi gukina n'abandi urabibona mu ntangiriro z'imyaka itatu ukabona umwana ubundi arirukanka ashaka gukina umupira we ntibiba bimureba ari aho ngaho yigunze yarigize inguni ikindi cy'ingenzi ni uko iyo agize akabazo arakaye ararakara ku buryo bu- butangaje buteye ubwoba ubundi ubona umuntu iyo arakaye agenda gahoro gahoro we ahita arakara ako kanya ukabona arirumye ukabona avugije induru ukaba nawe wahahamuka Eh, ashobora no kugira inagresiyo Amahane.
kuri we Mm.
kuri we iyo atakubonye we ubwe ashobora kwikubita nangwa kwiterura akikubita hasi cyangwa se hafi aho haba hari umuntu nawe akamwataka nabyo bibaho izo reakisiyo ze fizike ziba ari no kontorore ku buryo ashobora no guhanuka hejuru y'inzu umuntu ayikubise hasi ikindi nanone kiranga uwo mwana ni uko agira icyo bita rotari mantari ubwenge bwe ntabwo buba bugiye ntabwo bukura neza ntabwo buba nk'abandi bana buri ku rwego rw'abandi ariko bitabujije ko umwa- habamo abana bamwe eh, ubona ashobora kugira ikintu kimwe ukabona arakizi mu buryo burengeje natanga urugero nko gucuranga gitari Mm.
ukabona umwana w'imyaka itanu acuranga gitari rwose ukagira ngo yabyize nko muri univerisite kimwe wowe iyo umuciriye amarenga ntabwo ayumva Mhm.
umucira amarenga ukagira ngo ni- ntibimureba niyo mpamvu bagomba ku- kumuba iruhande ni umwana u- u- ushobora kurya ibintu bitabaho ukabona arya ibitaka akaba yamira icyuma ikindi bagomba kwitondera n'umwana a- ashobora kugira ku- nk'urumuri rushobora kumutera ibibazo amajwi gusakuza yajya kurya nawe wirinda kumushyira mu bandi bantu kuko ntibiba bimureba cyangwa se akenshi ni nk'amahoteli cyangwa ibintu bimwe na bimwe bishobora impumuro kumutera ikibazo. Ya, impumuro Eh, none se iyi ndwara ya autisme iravurwa igakira iyi ndwara ya autisme baragerageza kugeza ubu nta muti ubaho nta n'urukingo Mm, ni ukwita kuri ibyo bimenyetso gusa akenshi ni indwara ishobora kubaho mu muryango kuko usanga niba umwana umwe yarayigize mu uwo muryango n'undi ashobora kuzayigira ikindi gishobora kuyitera n'imyivumbagatanyo y'imisemburo mu bwonko uti rero avuga igakira nta muti wayo uhari nta n'urukingo gusa icy'ingenzi icyo dukora iyo twita ku bana ni ukubaha imiti nakwita yo kuvura ibimenyetso nk'umwana atangiye kwiruma kwikeba gusakuza ugerageza ukamuha imiti yo kumufasha ariko nta muti ubwawo wa autisme ubaho ndabashimiye cyane rwose dr leonard kagabo kuri ibi bisobanuro muduhaye ku ndwara ya autisme murakoze cyane rayon siporo yaronse tike yo gukina kimwe mu ca kane cirangiza mu higanwa ry'umupira w'amaguru muri africa caf confederation cup rayon siporo yatsinze young africans yo muri tanzania igitsindo kimwe ku busa i kigali ni ubwa mbere ekipe yo mu rwanda igeze muri kimwe ca kane ca confederation cup nivyo mugenzi wacu thomas kamirindi yabajije umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika adukurikiranira amakuru ya siporo mu rwanda jean claude amusobanurira rero ukuntu rayon siporo yabishyitseko tubatega amatwi ikipe yo mu rwanda ihageze nyuma y'aho kafu ivugururiye sta- eh, stati cyangwa se formire yo gukina hazamo amatsinda ariko nakubwira ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ah, na bibiri na kabiri na gatatu ikipe ya APRFC igeze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza aho ngaho ariko ni bya rush- muri rya rushanwa bitaga coupe de coupe mbere y'uko rihuzwa rero ubwo hari mbere y'uko rihuzwa n'iri ngiri rya confederation cup bikaba ikintu kimwe uribuka ko kera habaga hari amarushanwa atatu atandukanye hari eh, irushanwa ryabaye ya mbere hakaba irushanwa ryatsinda ibikombe ariryo bitaga cup winners cup hakaba n'iryo bitaga Moshud Chief Abiola rya gatatu hari amarushanwa atatu ariko eh, ubu ngubu byarahindutse hasigaye hari ibyiciro bibiri byonyine hari Confederation Cup hakaba na ko- na na ni- n'amakipe yabaye ya mbere iwayo cyangwa se Ligue des Champions muri Afurika ubu rero muri iyi formule cyangwa uko wari ubivuze nibwo Rayon Sport ikoze amateka ikava mu cyiciro cy'amatsinda ikaba yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza aho bakina umukino ubanza no kwishyura Eh, ikipe ya Rayon Sport rero ikaba yabigezeho uyu munsi imaze gutsinda ikipe ya Yanga kimwe ku busa igitego cy'umurundi Bimenyimana Bonfils bakunze kwita Caleb akaba yagisize ku minota cumi n'umunani cumi n'umunani w'igice cya mbere amakipe yakomeje rero asatirana kugira ngo Rayon Sport ishyiremo ikindi cya kabiri cyo gushimangira intsinzi Yanga nayo ishaka kujya kwishyura kugira ngo eh, ibi- i- inzozi za Rayon Sport izibangamire ariko umupira urangira kimwe ku busa Rayon Sport irangiza ari- iri ku mwanya wa kabiri muri iri tsinda rya kane aho USM aje muri Algeria ariyo iri ku mwanya wa mbere cyane cyane ko muri aya masaha Rayon Sport yakinaga na Gor Mahia eh, na Yanga USM Alger yakinaga na Gor Mahia umukino wabereye muri Algeria aho warangiye rero USM Alger itsinze Gor Mahia bibiri kuri kimwe aribyo byatumye USM Alger irangiza eh, i- i- iri ku iri ku isonga mu itsinda rya kane n'amanota cumi na rimwe mu mikino itandatu Rayon Sport ikaza ari iya kabiri n'amanota icyenda mu mikino itandatu Gor Mahia ni iya gatatu ari ku mwanya wa gatatu nyine ntacyo wimariye ni ugutaha Gor Mahia yo muri Kenya n'amanota umunani mu mikino itandatu hanyuma Young Africans yo muri Tanzania iza ari iya kane n'amanota ane ku- mu mikino itandatu ni ukuvuga ngo USM Alger Rayon Sport zirazamutse muri kimwe cya kane kirangiza Gor Mahia na Yanga ziratashye nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na louise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.